Eh? <laughs> Innocent people like flies. Some is killing, shooting, fighting. Hey, eh? the righteous must say, No, we can't take it no longer. The poor people living in fear. No. My country people, una good evening. Oh, we don't come again with another edition of Talk Am As You See Am. Talk am as you see am na im be anti-corruption radio program where they torchlight all the mago-mago we plenty for we country, and why we must stop am. This program wey we dey call Talk am as you see am na every Wednesday 5pm on top Women Radio 91.7 and na Wadata Media and Advocacy Centre where join body with MacArthur Foundation na im dey support program. Today, on top talk am as you see am. Na thirty thousand for initial for you to collect place where you go stay. Na thirty thousand dem dey collect for year. Well, na thirty thousand and every month na fifty thousand dem dey collect. Shey I no go enter trouble if I talk now no. na thirty thousand we dey pay o oh. we go first pay thirty thousand instead wey person go stay for house now you ah, go still pay now. kò sí tíkẹ́ẹ̀tì wọ́n kàn ju pé o bá ti fún àlóhùn ti fún àlóhùn ẹ̀ kò sẹ́ni máa ń tàkùn we go dey yarn about the plenty plenty money wey kai pipo dey collect from pipo hand. kai na im dem dey call kick against indiscipline dia officers di kind money wey dem dey collect for pipo hand for space for beggar. everybody don sabi say for lagos state street trading na illegal activity na im be say to dey sell market for street na something wey government no agree with but we come find out say people still dey break this law even the agency wey suppose stop am dey perpetrate am na dis kain tin na im allow for street trading to they grow across the states. na this reason na make women radio reporters carry out this investigation on top this illegal act and the people where they allow them. we go follow some traders where they sell for market dia talk about the process where person need to start with before he start to the sell market for dia make we hear waiting two of these sellers talk about the process. market god dey help us o oh, we dey sell small small ah na god dey help us my pikin hmm. that's why i say that's why i say we dey sell small small we dey pay. o oh, no fit come just come sit down for dis place like dis o oh. because dem go pursue us o oh, we dey pay shey i no go enter trouble if i talk now no na thirty thousand we dey pay o we go first pay thirty thousand instead wey person go stay for house now you ah, go still pay now dem go still come o so uh, come talk say every month we go dey pay two two thousand o Uh, dem no go disturb except if they say their guy, dey come o they go come say make we no come out o so we go look for another place to hide dey sell small small too ah you know them now and those uh, local people wey those dey call whether na kai or whether na i no know wetin as they dey call them. you know say me i no go book you kai kai i no know wetin be kai. market dey go fine o thank god ah we just dey thank god anyhow anyhow na god we go dey thank for everything. Ah na thirty thousand for initial for you to collect state wey you go stay na thirty thousand dem dey collect for year well eh, na thirty thousand and every month na fifty thousand dem dey collect sometimes oga go come sometimes oga no go come dem go send people wey go represent them um, eh, dem dey disturb but no be like that make say dem wan come dem go don tell us say dem wan come and we we no go come out until dem do wetin dem wan do to me before we go come shade our market women radio reporters find out say some people they charge people wey wan sell for street for beggar um big amount of money wey dey they collect to get space to sell their market na so one kai officer wey government put in charge of ending all this kind thing. follow our reporter talk, but he no gree tell us im name He direct our reporter to the main person where they in charge of sharing the space mr omotola jaesimi where people they call world best When our reporter reach where he. dey e tell am say wetin she wan do for berger and say wetin she need space to sell mr jai simi come tell am wetin dem need to bring for di boys for am to share space give am and say wen she pay nobody go disturb am for there make we hear wetin mr jai simi omotolani tok my country people, una hear am so na so our reporter still try dey beg mr omotolani jaesimi say make e reduce the money which he come later gree He even send account numbers give us say make we pay into this account e no finish for there o oh. we still follow am talk say we get another person wey wan sell market but say she get small change wey we fit spare make una hear di conversation wey we get with am. ẹ eh, mo ti mo ti fọlá ní àkàkì èlò èlò àmì wa ìgbà ló wá fẹ́ ẹjọ lè sẹ́ǹdì ẹ̀dùn adijọ́ mọ́ndé bọ́ abẹ́rẹ́ ẹ̀dùn adijọ́ lànà ọ̀nà ìgbọ́ abẹ́rẹ́ ẹ̀mí ẹ̀ wọ́n ní mo bẹ́ lọ ẹ lọ́rùn ẹ sẹ́ǹdì ẹ̀ náà eré ọkọ̀ mi kò sí ticket wọ́n kàn ju ọ bá ti fún wa lóhùn ti fún wa lóhùn ẹ̀ kò sẹ́ni máa dákú ẹ̀. na dis matter carry us go meet court marshal akinpelu gbemisola wey dey in charge of car units we go report di tin wey our eye see and di illegal activities wey the officials dey carry out for berger The court martial no dey available and im secretary sef no gree follow us tok But when we follow Mr. Omotolani Jaisimi talk about the dangers of law enforcement agency, say make they catch these people for road, he follow us talk say e no dey fear, say na dem get authority and na dem fit authorize person to dey sell for there. Irú mi jẹ́ tuntun àti bá bẹ̀rẹ̀ ọjà ọgbà lọ́sọ̀tún lókè díẹ̀, ọ̀pẹ̀tọ̀ ọ̀lọ́ọ̀sẹ̀ àwọn máa ń san lẹ́yìn owó ìjọba sọ wọn máa ń san two thousand lórí two thousand lórí two thousand ẹsẹ̀ ẹ̀rẹ́ ìlú máa ń san wọn gbà lọ́wọ́ báyìí ẹni tó bá pàṣẹ gbà ọba fara jọ ní ti ẹ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀. pọ̀ tí mo jẹ bójú mọ́jọ́ ojoojúmọ́ oye tó kólẹ̀ ó lè mọ́jọ́ tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọjà ọ̀sẹ̀ kan ní fún ẹ̀ tó bá rí lọ́pọ̀ lọ́pọ̀ owó ẹ̀kọ́ lọ́mọ àlejò àwọn èèyàn mẹ́gbà ṣọ́ọ̀bù àwọn tí ṣọ́ọ̀bù gan ń sáwà gbogbo ọbẹ̀ sí gbogbo ọjọ́ àwọn tó àwọn tó ń mọ kí ń ta ṣọ́ọ̀bù àwọn tó ẹlẹ́mìí lè tó kó látara kó bá pàkọ́ lè mí nà gáràjì lè mí ọmọ àwọn òbí gáràjì ọmọ àbúgbò ọmọ ìjọba ìjọba ìṣẹ̀lẹ̀ mo ní gbàgbé máa ń jẹ́ kó máa yé wọn pé ọ̀gbẹ́ni ilé iṣẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀wọ̀n ẹ̀kẹ́ wọ́n lè fi ó lè ó lè ní kọ́lẹ̀ ọ̀gbà máa ta fún bámọ̀ máa kámẹ́rà tó wọ́n lè wojú ẹ̀ náà ní ìyẹn fún alhamdulillah ó ti yẹ a máa ṣe business ẹrù tó ìwà ní ọ́fíìsì bẹ́ẹ̀ bá wọn sẹ́ǹtì sí Àbújá lọ́la ẹrù tó wọ́n fi tó wà ní ọ́fíìsì máa bá wọn sẹ́ǹtì sí Àbújá Àbújá Port Harcourt ìjà òkúta máa ń nọ́ ni máa bá wọn sẹ́ǹtì ẹ̀rọ àbùjá máa bá àyè pọ̀ àmọ́ báyìí wọ́n ń sanwó wọ́n ń sanwó oṣù lọ́wọ́lọ́wọ́ oṣù two thousand every na dis boldness wey im get na im make us waka go follow lagos commissioner for ministry of environment honourable tunji bello talk. say dis pipo get authority on top dis corrupt practice and say wetin dem dey do about dis thing to stop am before e go worse but we no see am follow talk. im sef no do wetin im sef no dey available. Mm. my country people. una don see say reason wey corruption dey thrive for dis country na because of you and me if we dey do corruption or you dey support corruption you sef get hand for all dis thing. but we no go stop to dey talk about all the bad bad things wey dey happen nigeria must work for all of us na here we go stop am today for talk am as you see am tok am as you see am na im be dat ogbonge anti-corruption radio programme wey dey torchlight all di magomago wey plenty for we country and why we must stop am This production now in partnership with Wadata Media and Advocacy Centre join body with MacArthur Foundation and now every Wednesday on top Women Radio 91.7 5pm. I thank una for listening To our production crew, three gboza for the work we una they do. If you my listener, if you get any question where you want ask or you want report any magomago where you see for your area, make you send us WhatsApp message or text message on top 070 317 565 37 na dat one be the number where you go use to report corruption or magomago where you see until next week wey we go carry another hope tori come your domot make you continue to be talk about this is a serious matter so much blood sweat and tears for so long too long. Eh. slow, Lord.